mwandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose pasika nziza ku bayemera n'ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diana ninahazwe mu rwanda ikiza ca virusi ya korona catumye abakiriso mu masengero atandukanye badashobora guhimbaza uno munsi mukuru wa pasika nk'uko vyahora hamwe mu hijwi rya amerika ryaciye abakirisu basabwe gusubira mu mihana yabo inyuma yo guhabwa umugisha baherewe hanze y'isengero nkumva ijambo ry'imana mbese ryari risanzwe kuri munsi wa pasika rirambabaje birababaye cyane
ntabwo mu by'ukuri tubyishimiye ariko ko nyine ariko babigennye nk'amategeko mu buryo bwo kwirinda kovide turabyakiriye aba ni bamwe mu bakirisi bo ku isengero ryitiriwe regina patrice riri ku murwa mukuru w'u rwanda i kigali ahitwa i remera ino nkuru hamwe n'izindi zigezweho mu karere k'ibiyaga bigari turazigaruka kwandi hato muri hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze ndanabipfuriza umunsi mukuru mwiza w'izuka rya yezu kristu amakungu yahimbaje rero uno munsi wa pasika mu bihe bidasanzwe vy'ikiza ca virusi ya korona mu nkuka ya misa umwungere wa kiliziya katolika papa francisco yasomeye mu bazilika yitiriwe mweranda petero ikitabirwa n'abakirisu ba baba amajana abiri yahamagariye amakungu gukora ibishoboka inkingo z'ikiza ca virusi ya korona zigashika mu bihugu vyose na cane cane ibikenye muri iyo nkuka ya misa papa francisco yumvikanishije ko hambavu y'ikiza ca virusi ya korona isi yugarijwe n'intambara z'urutavana ko mu bihugu bimwe bimwe hama asengera amahoro mu burundi no mu rwanda naho nyene uno munsi wahimba bahimbajwe mugenzi wacu asumta kaboyi yanyarukiye ku isengero ryitiriwe regina pacis riri remera i kigali ku murwa mukuru w'u rwanda bamwe mu bakirisu batashoboye kwinjira mu isengero bivuye ku mabwiriza yo gukingikiza ca virusi ya korona bamubwira ko batavyishimiye aho ijwi rya amerika ryabashije kugera cyane cyane mu matorero n'amadini yemera kristu kandi yemerewe gufungura insengero kuko kugeza ubu zidafunguye zose wasangaga umubare munini w'abakristu ari abari hanze kubera ko mu rusengero hinjira mirongo itatu ku ijana yaba urusengero rusanzwe rwakira aya ni amabwiriza yatanzwe na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwego rwo guhashya icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu gihe cya saa yine ijwi rya amerika ryagiye ku rusengero rwa regina pacisi ruriremera mu mujyi wa kigali abakristu bazindutse babanzaga gupimwa umuriro bakerekwa aho bakarabira basoza bakabona kwinjira bakerekwa aho bicara igice kinini cy'abakristu ni abagumye hanze kuko mu rusengero imyanya yari yashize padiri mukuru wa paruwasi ya regina pacisi ntagungira jean bosco mbere yo gutangira misa yabanje kujya hanze aho umugisha abakristu bari bananiwe kwinjira mu rusengero kuko umubare w'abagomba kwinjiramo wari wuzuye
nyagasani yezu nabane namwe ushobora byose abaho umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu nimujyane amahoro ya kirisitu kandi mukomeze mugere pasika nziza mwirinda kovide cumi n'icyenda kandi tumenye ko kirisitu watsinze urupfu nayo azayidutsindira benshi mu bari bazindutse baje mu misa ya pasika batabashije kwinjira bagaragaje akababaro nkumva ijambo ry'imana mbese ryari risanzwe kuri munsi wa pasika rirambabaje birababaye cyane
ntabwo mu by'ukuri tubyishimiye ariko ko nyine ariko bya babigennye nk'amategeko mu buryo bwo kwirinda kovide mu buryo bwo gukurikiza ingamba leta yashyizeho turabyakiriye hari abandi bahisemo gutegereza baguma kuri kiliziya pacisi kugira ngo baze kumvira misa hanze abandi bavuga ko kuba bahawe umugisha bihagije oya ntabwo ntashye tugiye kureba yenda ko twakwicara hariya tugasenga turi hanze nta kindi twarenzaho twe nubwo tutagiye mu kiliziya ngo twumve misa nk'abandi ariko twizeye ko natwe umugisha padiri adusabe ko uno munsi watugezeho kubera iki cyorezo cya korona cyugarije isi niyo mpamvu tugombye kuba tutagombye kurakara ngo kiliziya iruzuye ngo ntitwumvise misa ubundi misa umukirisitu misa itangira igihe afite umugambi wo gutukuza mu misa aturutse mu rugo umutambagira aba yakoze aturutse mu rugo aba ari igitambo cya misa bakirimo amabwiriza ya paruwasi ndetse n'atangwa n'inzego z'ubuyobozi zinyuranye abuza abantu guhagarara no kwegerana padiri mukuru wa regina patrice yasabye abakirisitu batabashije kwinjira kuva ku kibuga cya paruwasi bagasubira mu ngo zabo mwihutire rero kujya mu rugo mwe guhama hano kuko ntabwo ari byiza mugende mukurikirane rero kuri televiziyo no kuri radiyo mariya igitambo cy'ukarisitiya ubu tugiye gutangira kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda imihango yari isanzwe ikorwa kuri pasika yasubitswe nk'aho bajyaga bakora inzira y'umusaraba byarahagaritswe inzego zinyuranye zakomeje gukangurira abakirisitu kutirara kubera pasika bagakomeza gahunda yo kwirinda covid cumi n'icyenda minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niyo yabimburiye izindi nzego isaba insengero zahawe uburenganzira bwo gukora gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda bateganyaho abaza gusenga bakarabira kuba basenga bose baba babanza gupima umuriro no kubahiriza mirongo itatu ku ijana bw'abo urusengero rusanzwe rwakira minisiteri y'ubuzima nayo yasabye abanyarwanda kutirara ngo ibihe by'umunsi mukuru wa pasika cyangwa ibiruhuko abanyeshuri barimo bitaba intandaro yo kwiyongera kwa covid cumi n'icyenda minisitiri w'ubuzima dr daniel ngamije aherutse gusaba abizihiza pasika kubikora birinda gutegura ibirori mu ngo bishobora kuba intandaro yo kwandura covid cumi n'icyenda kuri benshi polisi y'u rwanda nayo yasabye abantu kwirinda ibirori ku munsi mukuru wa pasika kugira ngo mu myaka iri imbere bazayizihize neza nta cyorezo bakikanga bibaye ku nshuro ya kabiri pasika itizihizwa uko bikwiye kuko n'umwaka ushize pasika yabaye hashize iminsi mike mu Rwanda haramaze kugera icyorezo cya covid cumi n'icyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi urakenuye no mu gihugu cy'u Burundi pasika yahimbaje mu masengero atandukanye amakuru dukesha abakunzi bacu mu mihinga itandukanye igize ico gihugu avuga ko uretse udufukamunwa twari twambawe hamwe hamwe ubwinshi atavyo kugabanya ibitigiri vy'abinjira mu masengero vyibonekeje nko mu Rwanda hagati aho tukivuga ivyikikiza ca virusi ya corona muri ico gihugu c'u Burundi leta ivuga ko itarafata ingingo yo kwakira no gutanga urucanco rw'iki kiza umushikiranganje w'amagara y'abantu Tadende Ndikumana yabivugiye mu kiganiro yahaye amenyesha amakuru mu mpera zino ndwi ibindi na mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru kubw'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu burundi isekeza ryo guhimiriza abantu kwirinda ikiza c'umugera wa korona n'urukingo ruruta ugw'amakungu ariko aratanga rwo kwirinda ico kiza dr tade ndikumana avuga ko leta yabanje kubangira kwakira urukingo rutangwa n'ishami mpuzamakungu ry'amagara y'abantu oms inshansho zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza ahubwo zituma utaremba cane rero twebwe turavye uko bimeze tukavura abantu hakiri kare ntibasinzikara benshi barakira nubwo n'urucanco kujya kwikingira uku tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazimvega ibisigaye ngo nabivuze zirya ncanco abazikoze baravuze bati twe twatoye urucanco mugabo ntituramara umwanya usabwa n'amategeko kugira ngo turabe ingaruka mbi zose zoturuka kuri urwo rucanco ariko ibihugu bibona ko bisagirijwe irashobora kuzigura bakazifashisha bene gihugu ingaruka zijya kuri ibyo bihugu icyo bita vaccination diligence twere tuvuga tuti leta ko tugira imana bagakira n'iyi miti duteranya tukabona barakira reka tureke babandanye babandanye ubushakashatsi urucanco imezi imaze kugwemeza kujya ku izindi ncanco leta izogira icishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ari bujumbura tade ndikumana yavuze ko atacihutirwa mu kwakira urwo rucanco ruriko ruratangwa mu bihugu vyinshi kandi abagwayi babandanya kugabanuka turamaze nk'indwi nka zibiri ruguru ata abantu bari positifu tubona ngaha mu gisagara ca bujumbura barahari turacafise mu gihugu cose abari ku miti bangana bagera ku majana abiri na mirongo ine na babiri basanzwe bari ku muti mu gihugu cyose mugabo batarembye umuntu abaye positive turamuha umuti iyo aba ahantu hameze neza tukamusaba yuko ajya kwikomfina muhira agafata imiti nta kamaro kujyana umuntu atarembye mu bitaro baba bari muhira ugize akabazo ambiranse ijya kumutora ikamujyana ku ivuriro rimwegereye ibyo rero tubikora neza intambamiro dufise n'igihe ni abantu bateba kujya kwipimisha bikaze ngaho ibujumbura nicyo kibabaje iyo watebye usanga amahaha yamaze kononekara ugasanga kumushyiramo ogisijene no kumuvura bitwara umwanya muremure nta muntu rero kwigunga ko leta ivuga ati genda mwipimishe ku buntu umuntu rero atera ikibazo ni umuntu aba ari ngaho yibaza ko atagwaye kandi agwaye mu burundi ikiringo abantu bamara ahantu bugaraniwe bita karantene mu gusuzuma ko umuntu avuye hanze y'igihugu yoba afise umugera wa covid cumi n'icyenda cagabanijwe karantene ni ndende iminsi indwi urashobora gutakaza ibintu karantene uvuye hanze uzomara iminsi ine twaramenye yuko bikenewe yuko tuyigabanya ni ukuvuga ko umuntu ashitse ku kibuga cy'indege aramupima agaca agenda muri hoteli umunsi ugira kabiri umunsi ugira gatatu agaca amupima igipimo cya kabiri musigira kane agaca ataha guhereje ibyo bizofasha kugira ngo tugende tworohanirizanya ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ivyo mu gihe haheze umwaka uburundi bupimye umuntu wa mbere agwaye coronavirus ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu vyerekana ko abantu barenga ibihumbi bibiri n'amajana umunani banduye uwo mugera harimwo abarenga mirongo itanu baremvye bagwariye mu bitaro bitandukanye batandatu nibo batangajwe ko bitavye imana bazize ikiza c'umugera wa korona ico bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukanabumenyi vyemeza ko abagwaye n'abitavye imana barenga bo gusa ubushikiranganje bumenyesha ko ayo makuru atariyo ku isi abarenga imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana umunani baramaze kwitaba imana kubera ico kiza ruhonyanganda Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye duce dusubira mu Rwanda aho umugenzi wacu Jean Claude Munyandinda dufitiye amakuru avugwa mu gisata ca sport umukino w'intoki wa basketball kera kabaye amatariki icyiciro gisoza irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo muri afurika yaramenyekanye iyi mikino ya bar cyangwa basketball africa league izabera mu rwanda kuva ku itariki ya cumi na gatandatu kugeza ku ya mirongo itatu mu kwezi gutaha kwa gatanu iri rushanwa ryari gusozwa mu mwaka ushize riza gusubikwa kubera ubukana bw'icyorezo cya virusi ya korona ubwo yatangazaga igihe iyi mikino izasorezwa umuyobozi wa bar amadu garofal yavuze ko iri rushanwa rizaba umwanya mwiza wo kurushaho gukundisha urubyiruko umukino wa basketball Hello from Dakar, Senegal to all basketball fans in Africa and across the world.
Mbaramukije mperereye Dakar muri Senegali. Intashyo zanjye zigere ku bakunzi b'umukino wa basketball ku mugabane wa Afurika n'ahandi hose ku isi. Nyuma y'uko dufashe icyemezo cyo gusubika irushanwa rya bar kubera icyorezo cya virusi ya corona, twakoze ubusesenguzi bukwiye twemeza amatariki akwiye yo gusubukura iri rushanwa tuzirikana kandi kurinda ubuzima bwa buri wese nejejwe no kubamenyesha ko irushanwa rya bar rizasubukurwa ku itariki ya cumi na gatandatu rigasozwa ku ya mirongo itatu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka turizera ko bar izaba umusemburo wo gushishikariza urubyiruko basketball bityo abasore n'inkumi bacu bakarushaho gukunda uyu mukino
muri iyi mikino isoza irushanwa rya bar izabera muri kigali arena i remera amakipe cumi n'abiri niyo azaseruka hakazakinwa imikino makumyabiri n'itandatu ayo makipe yatsindiye itike yo kugera ku cyiciro cya nyuma ni ferroviario yo muri mozambique gn basketball club yo muri madagasikari as duwane yo muri senegali as polisi yo muri mali as sar yo muri maroke groupement sportif de petrolier yo muri algeria forces armées e polisi yo muri kameruni petro de rwanda yo muri angola rivers hoppers yo muri nigeria inyo monastiri yo muri tunisia zamarek yo mu misiri na patriote yo mu rwanda ntabwo ari ibyo birori bya basketball byonyine biteganyijwe mu rwanda mu kwezi kwa gatanu kubera ko n'isiganwa ry'amagare mpuzamahanga turu di rwanda ririmo gukomanga guhera ku itariki ya kabiri kugeza ku ya cyenda nibwo iri siganwa rizaba rikinwa ku nshuro yaryo ya gatatu kuva ryazamurwa rigashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe turu di rwanda y'uyu mwaka yagombaga kuba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri iza kwimurwa bitewe n'ubukana bwa virusi ya korona inzira abasiganwa bagomba kunyuramo ntabwo zahindutse hateganyijwe intera umunani arizo kigali rwamagana kigali huye nyanza gicumbi kimironko musanze hakaba kandi nyagatare kimironko kbc mo kigali nyamirambo mo kigali bagasoza bazenguruka ibice binyuranye by'umujyi wa kigali yari claude munyandinda i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya urugamba rwo kurwanya ikiza ca covid ya cumi n'icenda rurabandanya mu makungu ibihugu biteye imbere biramaze kugira intambwe ziboneka mu gikorwa co gukingira abanyagihugu bavyo ico kiza biciye mu kubacandaga ikivunga yamara ibihugu bikenye na cane cane ibihugu vyo muri afurika biracahanganye n'ibibazo bikomeye kubera uburyo buke bifise utwigoro twose two gufasha ivyo bihugu turiko dukorwa muri iki gihe twoba tuzogira ingaruka ziboneka mu rugamba rwo kurwanyikiza ca kovide muri ivyo bihugu na cane cane muri afurika none muri ico gihe ni izihe ngaruka mu vyerekeye ubutunzi ikiza ca kovide ya cumi n'icenda kibandanya kugira mu makungu na cane cane mu karere ka afurika mugenzi wacu fidel niyongabo ivyo vyose arabigaruka ko n'abatumire biwe uh, barimwo kome konakize yanonosoye ivyerekeye indwara zandukira na cane cane abantu benshi icarimwe bita maladi epidemique mu rurimi rw'igifaransa undi fidele yatumiye ni professeur gilbert niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'uburundi dr com niwe atangura avuga ku kungene urugamba rwo kurwanya ikiza ca covid mu makungu rwifashe muri kino gihe umuntu agiye kubiraba nk'uko muhejeje kubitanga mu ntangamarara hariho ibihugu biriko biratera intambwe bija imbere hakaba n'ibindi usanga mbere umenga ntarivyo biyumvira ntibaranashirako n'ibuye ry'umushinge ntibaranatangura hakaba n'abandi bari hagati na hagati ivyo bivana n'imbo nyinshi aha twovuga nk'ibihugu usanga arivyo vyikorera nk'izo ncanco usanga mbere vyigiye imbere rwose ugiye kuraba nk'abamaze gucanjwa mu bihugu twovuga nk'uburusiya nk'ubushinwa ibihugu nka leta zumwe za amerika mu bihugu nk'ubwongereza usanga ibyo bihugu biri imbere cyane hakaba n'ibindi rero byaciye bifata iya mbere mu bufatanye bijya twita ubufatanye hagati y'ibihugu twovuga nk'ibihugu nka za israeli cyangwa emirarabi cyangwa za bahrain usanga ibyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo n'ibindi biriko birakwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ibyo bihugu bikora izo njanjo kugira ngo biyungunganye bagure bongere bakinge bashire kuri izo bafashishwa muri urwo rwego rwa covakisi rwa wemes nibyo niko bimeze mugabe ico nokubwira nuko ibihugu byose ubu hariyo intambara y'uko injano zidakwiye twovuga ngahantu nk'ibihugu vy'i burayi birazirondera bikazibura kuko ayo maraboratwari ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito rero ico ni ikintu gituma abahawe n'amarandevu abahawe ikirangamisi co kuja gucanjwa ntibaheza ngo baronke izo ncanjo baracererwa ubu ubu haraheze nk'amezi abiri hari gucererwa cyane mbere n'umwidogo mwinshi ngira mwarumvise yuko n'ubutaliyano bwigeze gufata incanco zigiye mu kindi gihugu barazigumya baraziha nguvu usanga rero bazirondera hasi hejuru ni nayo mpamvu kumbure n'ibyo bihugu bikennye bitararonka kuko aharabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataronse nta kuzishora hanze ku by'amafaranga kandi nabo bashyizemo amafaranga kugira ngo bihutishe kuronka urwo rucanco urakoze muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucandanga ibitigiri binini by'abanyagihugu bavyo ku buryo bazobona ko bagize intambwe ziboneka muri urwo rugamba ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye navyo bizotegerezwa kwigwanako muri ico gihe bitabaye harabitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije kuwo mugera uzohaguma kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ivyo bihugu bizoba bitunze bimaze guca gucandaga abanyagihugu bavyo mubibona gute ego nk'uko tubizi iki ni kiza cy'isi yose rero nk'uko babivuga abantu baravuga ati nobody is safe if everyone is not safe bavuga bati nta muntu n'umwe azoba avuga ati jewe ndakingi ndikingiye ico kiza mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe agomba kwikingira kugira ngo ico kiza kihabe rero iyo ubu uko tubibona bavuga yuko uwufise ivyo abiha uwundi abanje kubyiha ntawuja kugaburira uwundi nawe adahaze reka turabe ko bahaga hanyuma turabe ko hari igicikako baduhe mugabo urumva twe tuba twarindiriye kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduga muri ivyo bihugu bikaduga cane gusumvya mbere no mu mwaka uheze rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye hanyuma hakagwirizwa ni ukuvuga uburyo butangwa muri ayo malaboratwari mu mafaranga agatangwa bagatanga bakagura ibikoresho abakozi bagakora hanyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya kugira ngo bitunganye abaganga bitunganye aho bizokwakira izo nshaje ni ukuvuga aho babika inshaje kuko bazi ko hateza kuba hakanye hanyuma bakagira ingene bazozitanga y'abanyagihugu bari bakaronka n'amafaranga yo guhemba bazoba babikorako ivyo bikorwa rero urumva hariho integuro yo gukora izo ncanjo hariho integuro yo kurondera kuzitanga hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe ukwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu uwo ari we wese arukeneye tuze kuri eh, professor gilbert ku bijanye n'ubutunzi iki kiza caragize eh, ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere eh, naho ivyo bihugu bifise uburyo buriko biragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushira amafaranga ah, mu butunzi bw'igihugu ku bijanye ibihugu bikenye byari bisanzwe bicumbagira nko muri afurika kaho ibintu ngira byarabinyutse mwoba ugisigurira ingaruka y'iki kiza ku ku bijanye n'ubutunzi kw'isi na cane cane mu bihugu bikenye na afurika Eh, murakoze Eh, ico n'ubuntu yobabarira ni uko musanzwe muzi yuko eh, by'ukuri ibihugu bikenye ibihugu bisanzwe bifise uburyo buke Eh, mu buryo buke rero bushiramwo na n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho ni ukuvuga yuko nabahaye nk'akarorero mu burundi murabona ko ari igihugu kidasanzwe ki- gishika ku ku mabahari ntigishika ku kivuko ibivuko bikuru bikuru hari abantu babaho kubera basanzwe bagira badandaza bagenda kurangura muri minsi yeze mwari muzi ko abarundi benshi bamaze iminsi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri tanzania canke mbere no muri congo hari n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu buganda ivyo ugiye kubiraba rero uza gusanga ari ibintu vyagiye bira- birahagarara Eh, nobaha nk'akarorero ngaha ufashe nko muri aha mu burundi muri komine butimbuzi aho i bujumbura hafi ya uvira uza gusanga abantu benshi ba- basanzwe babayishijweho n'ubu- n'ubutunzi no kuvuga yuko kudandaza ivyo bihagaze no kuvuga yuko hari abantu benshi uzosanga rero eh, ubukene bwagiye bure- bureyongera cane cane abantu badandaza ico ni kimwe kigira kabiri naho nuko umuntu agarutse ku vyerekeye ico kiza nuko ibisa- ibihugu vyitwa ko bikenye bidafise uburyo bukwiye eh, nk'uko umuganga aheze kubivuga ufise uburyo bukwiye bwo gushobora kwikingira bikwiye kugura nk'ayo mavakisi nk'uko babivuga mugabo ico ni umuntu yongera ko gusa nuko ikiza nticyateye muri afurika nk'uko cyateye ahandi imana yadukingiye ntitwaterwa nk'uburyo twabonye mu bihugu by'ubutaliyano cyangwa muri amerika mugabo kuba yuko iki- ikiza ko kikiriho mu kirere nukuvuga yuko abantu baba bakeneye by'ukuri gukingirwa rero umuntu agiye kuraba byerekeye ubutunzi biragoye gutanga igiharuro kubera iki kiza cya- cyitwa yuko batangiye kugihagurukira ku mwaka w'ejo kwezi kwa gatatu naho tuzi ko kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda cyatangiye gutera mu bushinwa ariko ugiye kuraba mu bihugu by'iburaya cyatangiye kukimenya mu kwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu k'umwaka wese mu bihumbi na mirongo ibiri ni ukuvuga yuko rero bigoye gutanga igiharuro cegeranyo ubwo umuntu ashobora kubona yuko abantu batagifata indege abantu batagenda kurangura mu bihugu zahana imbibe ha- ariko ikibabeshejeho ni ibintu basanzwe badandaza canke basanzwe bakora mu gihugu hagati ni ukuvuga yuko biragoye gutanga igiharuro kuvuga ati umwimbu uzogabanuka kuri ibi bice hari ibiharuro bimaze gutangwa na leta y'uburundi eh, biciye mu bushikiranganzi byerekeye eh, imigambi ya leta ba- ibiharuro bashobora kuba baratanze ariko ni nk'ibiharuro ushobora kuvuga ati "Ibi bizogabanuka ku bice bibiri canke bitatu mugabo biragoye kuvuga umuti ah, kiza kizohera tumaze kuvuga yuko eh, ubutunzi buzogabanuka ku bice uko bingana kose mugabo icyo bizi kose ni uko bizogabanuka ntizoba nk'ibintu bisanzwe murakoze yego mwitegereje n'ibihe bisata by'ubutunzi mubona byasinzikajwe n'iki kiza haba mu bihugu bitunze canke cane cane mu bihugu turiko turavuga vya afurika Eh, ibisata cyane cyane biri bisa biriko birasinzikana ni vyerekeye bije byo kwakira ingenzi yaba nk'ivyo ku kivuko canke ku kibuga c'indege murabona ko ingenzi zigabanuka ni ziza urashobora kubona ko mu mahoteli ah, abantu basanzwe ari ingenzi bagabanutse hanyuma rero ico gica gifatana n'icerekeye amazu y'uburiro eh, kubera muzi ko abanyamahanga benshi iyo baje baba basanzwe ari kunezerwa baca mu bihugu bitandukanye bakagenda barafungura ibintu mu buriro n'ahandi ni ukuvuga yuko mu gisata cyane cyane ibi- ibi bisata by'amahoteli kwakira ingenzi n'ibi- n'ibisata by'uburiro Eh, mugabo eh, umuntu agiye akagenda akagaruka umuntu arabona yuko eh, naho bimeze gutyo mu gihugu hagati buno babona ko eh, hariho iki kirere cyagenze neza umwimbu byerekeye kurima wariyongereye biraboneka muri iki gice bita saison a canke eh, urabona ko hari nk'ibiterwa byinshi byiyongereye kubera imvura yagenze neza yaguye neza ibigori barimbuye mbere gushika naho leta ivuga yuko eh, kubera ibigori byabaye byinshi mu gihugu cy'u Burundi yuko bafashe ingingo yuko ata- bizosubira kuva hanze mu kurinda yuko ibiri mu gihugu hagati bibanza bigahera ni ukuvuga yuko ari igisata kimwe muzosanga eh, cyarasizikaye cyane cyane cyo kubakira ingenzi mugabo igisata cy'uburimyi cyariyongereye kubera umwimbu n'ifumbire Burundi zagiye biratunga murakoze murakoze tugaruke kuri dr com mu gihe uru rugamba ruriko ruraba no muri bihugu biteye imbere bariko baracandaga abanyagihugu babo ikivunga haracara abantu bagifise amazinda ku ncandago badashaka kuzifata no muri bihugu nka ngaha muri Amerika igice kitari gito c'abanyagihugu ndibaza na ngaha iburaya ko hariho abantu nkabo benshi baravuga bakurikirana ibintu ko bafatira ku makuru ahererekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko izo ncandago zishobora gutera ibibazo hamwe n'abandi bafise ivyo bemera bifatiye ku madini n'ibindi eh, vyiyumviro vyabo ico ntimubona ko ari ikibazo gikomeye no mu bihugu biteye imbere abantu bose badacandazwe ntibizotuma uwo mugera ugenda yego cyane ko kirimo mu bintu bihanze kurwanya icyo kiza kuko imyemerere y'abantu ni ukuvuga ufatiye ku byo bemera bifatiye ku madini dusanzwe tuzi hakaba mbere n'abantu benshi bari basanzwe badacanca abana babo canke incanco zisanzwe haba i burayi canke ahantu aho muri amerika hariho abantu bavuga bati incanco ku mwana wanje canke ku mubiri wanje ntibishoboka ni ukuvuga hariho n'ibintu bita ngaha ngo group antivax zirahari ziri ku isi yose zari zisanzweho mugabo rero ibi ntibitangaje kuko iyo ikiza kije ikintu cyose ari gishasha gitera amakenga kandi birumvikana rero tugomba kumenya amakenga abanyagihugu bafise canke ayo mashirahamwe canke ayo madini nk'aba bantu bo muri no guhanga akariro nk'aba bita abajehova turamaze kubona ko batacanjwa turamaze kubona nk'aba bantu bari muri muvuma bavuga ziteye ukuntu zibaza zifise ibindi byiyumviro ugasanga zagiye muri iyo migwi bita anticobax groups rero ni ibi biratuma utwigoro two kurwanya ico kiza dusubira inyuma canke tudindira rero ibi bifata nuko kugira ngo ico kiza gihashwe kirwanywe neza nuko ibice birenga mirongo irindwi ku ijana by'abantu bakeneye gucanjwa bahabwa izo ncanco bibaye byiza akaba hagati gushika kuri mirongo ine batanu kuri mirongo umunani muri ico gihe ubugira uti n'abasigaye ntibazohava banduza ikiza kizoba kigwanijwe ku buryo kitarandagata rero ntikizoba kibaye kivuyeho burundu kuko murabona iyi ngwara yaje ni ingwara isanzwe nk'uko babivuze abahinga bagiye mu bushinwa kurondera iyo nkomoko yayo barabonye yuko nico twovuga ko ari fenomene naturere mu gifaransa ni ukuvuga ntibarabona neza yuko ari bagize iminsi bavuga abongereza bavuga conspiracy theory babona yuko kumbure ari indwara nka ziriya zindi zose zagiye ziba mu isi zaduka ziraduka kubera guhindagurika kw'abantu ibintu babaho ibyo barya ibyo batunga ibyo bemera uko bifata bijya twita behavior nibyo rero bituma n'abantu bagira namwe n'izo ndwara hanyuma n'irihindagurika ry'ibihe tubamo ugasanga rero byatumye indwara zimwe zimwe zaba zirwara nk'ibikoko cyangwa n'izindi tutahora turwara ziradutse tukazirwara ndibuka yuko umuntu agiye kubisoma akabiraba igihe hatera bijya ndwara bita hepatite b abantu baranze ubucanjo mu bufaransa mu bihugu biteye imbere baragira n'imyiyerekano kubera bibaza bati ibi ni kiza caje cazanywe n'abantu hanyuma rero ico kiza rero nibagisubizeyo abakizanye ibyo rero makenga arahari arahari rwose mugabo rero twategereza gukora kugira ngo ibihugu byose bigire ijya migwi yo kurwanya ico kiza ca covid bahereza amakuru anonosoye abanyagihugu ni ukuvuga bongere babafashe no mu bushakashatsi babone ko bihagarikiwe n'igihugu bihagarikiwe n'ico gihugu kimwe kimwe kuko bije guhagarikwa n'umuzungu bikaja guhagarikwa n'uwundi avuye ahandi bitavuye muri ico gihugu nyene usanga bibatera amakenga ni igihugu cose cateza kugira umuntu ukora akaba ari no ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya nshuti bakunzi twongere dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe yakoze fasile gebehu yavyegeranije twemye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twipfuriza pasika nziza naho ubutaha
umusaraba wawe mwiza ni w'amahanga yacunguriye igorogota wabanye iminyago wirongeye mu maraso yawe umusaraba wawe mwiza ni wo
yesu uri nyamwiga wanesheje umwanzi w'abantu abatware bo mu isi y'umwijima